iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri facebook na twitter aho mudusanga kuri arobas voa radiyo yacu naho wayishatu radiyo yacu voa akadomo com ni kuri site yacu musangaho ibiganiro byose muri studio ya karindwi hano i washington dc colonelius ari ku buhanga bw'ibyuma fatu alimas karara arimo kugenzura ino porogaramu naho jye mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi ni ikiganiro muri sanga icy'uyu munsi rero twabibateguje twari twanabishyize ku rubuga rwacu rwa facebook tuvuga tuti icyo tuganiraho ni iki twabazaga tuti ese wari uzi ko amagambo umubyeyi abwira umwana mu mikurire ye ashobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwe bwo mu mutwe mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi rero twabatumiriye umwe mu bigeze kugira ingaruka zitewe nabyo ariko aza kubikira aratubwira ibyamubayeho aratubwira n'uko yaje kubikira araza no kugira icyo avuga ku baba bagifata cyangwa se bakirera abana muri ubwo buryo akurikije ibyamubayeho twabatumiriye kandi na n'umuhanga mu byerekeye imibereho ya muntu ngo adufashe kubisobanukirwa anasubize ibibazo mwashaka kubaza i kigali mu rwanda reka duhere kuri bwana bruce mugwaneza ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika
murakoze kuba mwantumiye muri iki kiganiro
urakoze cyane reka nanone tujye i roma mu butaliyane dr albert gakwaya ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane nanjye nishimiye kuba namwe kongera kuba namwe mu biganiro byanyu
ye reka rero dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nari maze kubivuga hariya ntangira ikiganiro duhere kwa bwana bruce mugwaneza hambere hari inkuru twigeze gukora twumva asa n'ubivuga mu buryo bugufi asa n'uvuga ibyamubayeho mu buryo bugufi none dufite amahirwe yo kuba tumufite hano ku ijwi rya amerika muri iki gitondo hano muri amerika ubwo ni ikigoroba aho ngaho i kigali mu rwanda bwana mugwaneza wadutekerereza uko wahuye n'icyo kibazo
murakoze nk'uko nitwa bruce mba mu rwanda nakoranye n'ababyeyi bafite imyemerere ya kera nyine kandi twumvaga ko bagomba gukuza abana bakaba nyine gutoza bagashyiramo imbaraga nimba navanga n'icyongereza ntabwo mbi nimba ikibazo ni uko abantu badukurikiye bumva ikinyarwanda n'ikirundi ni ukugerageza nzajya nkunganira aho biri ngombwa ariko reka tugerageze twigumire mu kinyarwanda kuko abaduteze amatwi bumva ikinyarwanda n'ikirundi
birumvikana nyine nakoranye n'ababyeyi b'abandi babirizinga yuko mu gihe ugabo- ugaburira umwana ukamuheza no kuryama ukanamwishyura ishuri ko biba bihagije Mm.
bisigaye amagambo umubwira n'ukuntu umufata ko nta kintu nta kintu biba bivuze nyine ko ahubwo uba ugomba kuba agresive nawe kugira ngo agutinye ariko i- nanjye ni ku- nanjye niyo sisiteme nakuriyemo mbaza rizate iyo na- nabonaga amanota mabi ku ishuri nabaga nzi ko nibura kugera mu rugo nkakubitwa Mm, sinzi ariko ndumva dusa nkaho tukumva nabi ndumva harimo ikintu gisa n'ikiduhe eh, kiragiye kiragiye komeza
okay narimo mvuga ngo eh, na- iyo nabaga nabonye nk'ama- nk'amanota mabi ku ishuri mm, nabaga nzi ko ninjya mu rugo nyine ndibuze guta nkubitwa nze kapu ya televiziyo yabaga iri hafi and um, yo kugukubita papa yahoraga anyu- eh, bahoraga banyibutsa yuko ndi umuswa ko nta kintu ushoboye noneho ntibanyemerere gufata desiziyo zanjye nanako- nanajya n'ikintu nkora ntibashake kumeza impamvu ngo bambwire impamvu nakosheje nyine kugira ngo neza cyangwa neza kubyumva Mm, ubwo wanganaga iki wari ufite imyaka ingahe
aho ngaho nari mfite nk'imyaka icumi Mm,
mutonya niga muri pirimeri ariko nyine byarakomeje paka kugeza ne- kugeza n- n'ejo bundi mu myaka itanu ishize nyine byo rero ntabwo niba ko hari umuntu ujya ukura ujya ukura muri zino famiye nk'izi ngizi baba bakimufata nyine nk'umwana amagambo make mm,
Em, so numvaga ko nta kintu nyine nanjye ushoboye byageze ahantu byageze ahantu nanjye nkaza numva ko ndi umuswa n'ubundi nkibaza impamvu agomba kwiga aho abandi bantu b'inshuti zanjye bakaza bakambwira ngo nzi gukora ikintu ariko nanga kubyemera kubera ko nabaga narishizemo nyine ko nta kintu ushoboye nyine cyo kundi umuswa nyine n'ubundi mm, ubwo ibikorwa byanjye bya- bya- byerekanaga ko- byerekanaga ko atari byo ariko ya magambo nyine yarazaga noneho ukahitamo no- no- no kugira agahinda gakabije nakagira cyangwa na- natiri- natsindwe kiza- natsindwa nko mu kizamini cyangwa ntaba n'amafaranga afite nka- ya magambo bamubwira agatagaruka agatagaruka anyibutsa yuko nta kintu uzashobora mu buzima bwanjye kubera nta hantu uzashobora kwigira ugasanga kubyemera ibyo bitekerezo nanjye bigenda binjyamo nyine nkagenda numva ko ndenga pabure ko nta kintu nzagera mu bwanjye nkahita natangira no kwibaza impamvu impamvu nari nkwiye kuba ndi kugerageza nyine to hari amaopportunity- ama- hari amaopportunity nk'ubu ngubu ndi umuntu ukora ariko hari amaopportunity- amaopportunity menshi ya- ya- yacitse kubera ko eh, umuntu yambwiraga ngo mukorere nk'ikintu ariko nkahita ntekereza ako kanya ko ntashobora kubikora kubera ko numvaga nyine ko nta kintu ushoboye mu magambo ajyanye na- na- hashize imyaka itatu nagiye nafashe ubufasha n'umuganga and uh, ndi kuganira n'umuganga yanyumvishije nyine yagiye anyereka nyine ukuntu mfite ama achievement nagiye nkora mu buzima bwanjye ariko nka- nkafata nk'ari mu byatari akananyereka nyine na connection y'uko ukuntu nabaga narareze noneho n'ukuntu bitwara nyine at the same time amafaranga
mm, ntabwo turimo kukumva neza sinzi telefoni niba wafata telefoni neza turakubuza aho ngaho
muri kunywa
eh, aho, aho ngaho uragarutse noneho
okay narimo mvuga ngo eh, aho turakumva neza rwose
okay narimo mvuga ngo kuta kuta kuta kutizera mu mu busho- mu mu- mu- mu- muri kaba- muri- mu byo ushoboye Mm, byaga bikonegite n'ukuntu bambwiraga ko nta kintu ushoboye nyine ko ndi umuswa buri gihe na- na- hari igihe nakoraga nk'ikintu nkabona nk'amanota meza ntibagire ikintu bavuga ariko nabona amanota mabi bagahita bambwira ko ndi umuswa ko nta kintu nzageraho ko nye- ni- a- ni ko- wenda yavuga- we yavugaga ko ndi umuswa ariko njyewe mu mutwe wanjye nahitaga numva ko nyine nta kintu ushoboye ko ndi incapable n'ibyo- n'ibintu nk'ibyo ngibyo ikindi kintu yari umu- ya- u- u- yari umubyeyi ukontoro- u- uri controlling cyane so igihe natangiye kwibana kubera ko amadesiziyo menshi na- nari nara- nara- yagendaga yagendaga ubuzima bwanjye amenshi babaga barayafata- barayamfatiye nageze hanze uga- ugasanga kwifatira desiziyo nanjye ubwanjye bira- birangora birangora noneho bigateranyaho yuko nta- nta nizera nta nizera muri kapabilite yanjye ko numva ko ntashoboye ko nta kintu kimwe nashoboye ko nari kapable nyine yo kugira ikintu ngeraho kugeza n'ahantu umuntu n'ahantu nageze ahantu nyine nkumva ashaka kwiyahura nkumva ubuzima n'ubundi nta mpamvu yo kubamo n'u- nimba ntaza ntazashobora ku- ntazagira icyo ntazasakisidinga nyine numva ko nakwiriye no ku- no kuvamo nyine tu nagerageje kudiringa nabyo by- by- iyo ngerageza kureba ibintu biri positive mu buzima bwanjye ureba ibyo n'abantu wagezeho nabo.
bu- bi- bivuguruza bya bindi bakubwiraga ko ntacyo uzimarira Eh.
noneho wowe ukagerageza kureba Yego.
ibyo wagezeho Mm, bigera n'ahantu nkata nkata nka- bigera n'ahantu nkata amarelasiyo nari mfitanye n'ababyeyi kuko nari na- nari navuze nyine ko ntagishaka ko bankon- bankontorora nyine ko ibitekerezo byabo bi- bi- biguma bin- Bigusubiza binsekamiye- inyuma.
binsekamiye Mm.
Mm. noneho mpitamo nyine kugira kubaka- kuba- kubakura mu buzima bwanjye nyine tu kugira ngo mfate ubuzima bwanjye mfate kontorore y'ubuzima bwanjye nubwo nubwo nashoboye kubigeraho kuri kuri kuri point imwe ariko buri gihe iyo hagiraga ikintu kiba mu buzima wenda nkaba nta mafaranga afite cyangwa nkaba nasa- nagiye gusaba akazi ahantu nkakabura bya bitekerezo byahitaga bigaruka noneho hari n'igihe habaga hashize n'igihe habaga hashize nka- nk'amezi cyangwa iki nka- nkata nk'ibiro nkata nk'ibiro for- kuko nari mbyibushye nka- nkata nk'ibiro nka bitanu nkashaka kugenda kubibwira umubyeyi ariko bagahita bambwira ngo n'ubundi uzabe- ejo bundi uzaba wongeye ubyibuhe none ugasanga ya iforu nakoze mu guhinduka no mu- no mu- no mu ku- no mu kuimprovinga ubundi we mbese bisa biyikurizera nkaho nta kintu bisa nkaho nta kintu bimaze nyine Mm. mu kanya turagaruka noneho tu, tu, turebe iyo nzira ndende y'ukuntu wabikize kugeza ubu ngubu ushobora no kubivugaho nk'umuntu wabyitaruye cyangwa se wenda niba rimwe na rimwe haba hari iki kigaruka ariko icyumvikana ni uko ah, wavuye mu murongo w'umutuku ubu ngubu bimeze neza ariko reka tubanze tujye kwa dr albert gakwaya sinzi niba wumvaga ibyo bwana mugwaneza atubwiye ngo udufashe gusobanukirwa mu buryo bwa kiganga uko ibitekerezo nk'ibyo byirema uko amagambo nk'ayo arema imyitwarire nk'iyo ngiyo mu muntu dr albert gakwaya
murakoze cyane Eh, m- mbanje kumusuhuza uyu muvandimwe kandi nanamwihanganisha kubera ko eh, izi situwasiyo ku buryo bubabaje eh, ubu nda- ibi bi- anyuramo yanyuzemo kandi agikomeza kunyuramo ndetse n'ababyamutuyemo eh, bi- byihishe mu cyo bita inkonsiyasi ni ikintu tubika ni ni ikirezerivare tubikamo ibintu byose byizana binyuze mu bitwinjira mu mutwe no mu binyuze ku mubiri ndetse n'ibyo dukabuta um, uruhande rwacu um- ubwonko bwacu bukabibika ariko bikanibika no mu rwego rwose rw'icyo bita um, twakwita psishisime kuko nta handi hantu nabona amagambo yo kukivuga aho ni icyicaro cy'imitekerereze cyo ku rwego rwaguye ruba hejuru hirya y'ubwonko n'umutwe eh, bi- bigizwe n'umubiri wose ibyo rero eh, niho nyine hagenda hibika ibyo tu- dufata mu buzima byiza cyangwa ibibi eh, bikazajya ndetse binatwibutsa ibibi hakaba n'ibyo duhora turwana nabyo ngo ntibigaruke eh, nk'ibyo duhura nabyo biteye isoni tukaba twashaka kubi- kubivugana ariko tukagira n'akandi kantu nyine kameze nka- nka nka ribu nkunda kuba ariko nkoresha katwibutsa amategeko iteka ryose n- ribu na bibiliya kuko hari ibitwibutsa amategeko bikanatwibutsa n'uko umuntu yitwara mu mibereho ya muntu Eh, uyu musore rero numvise ukurikije ibyo amaze kuvuga muri aka kanya gatoya koroheje mm, mu- umuntu akoze icyo bita diagnostic cyangwa se ubu isuzuma ryoroheje eh, i- i- ryoroheje rinihuse cyane kuko ubundi bisaba kuba umuntu ari kumwe nawe I- i- na- hagaragayemo icyerekeranye n'uko i- i- yumvishijwe ko ari umuntu utagize icyo amaze ko ari umuntu utazigera agira icyo yimarira u- u- ko ari nishi ko nta mu gi- mu- umuntu humvikanishwa byatanzwe mu buryo bwo ku- u- bwo kumwumvisha kumuha isura cyangwa se kumuha igishushanyo mbonera cyo kugirwa umuntu utagize icyo amaze noneho gutakaza ib- ib- icyizere cy'icyo yakora ndetse no gutakaza icyizere cye bwite ibyo byose biratandukanye self esteem na ntuza na na na var confiance en soi na- cyangwa confidence ku byo urimo gukora Eh, no kugira icyo bita eh, kamere kamere twakwita personalite no kumuremera icyo bita kamere izaba eh, eh, izajya idepanda ku bandi yiyomeka ku bandi kubera ko wowe nyine ni umuntu ukeneye komekwa ku bandi niko yumvishijwe kandi abibwirwa n'icyo bita isura y- y'icyubahiro isura yamuremye isura imufiteho ingufu ku rwego rw'isi nuko rero kuko nta wundi muntu mwisiye afite uruta papa we uruta mama we iyo rero yamukubyara akanagenda kuremera ko ngako buri mwaka kuko ya magambo ahora agaruka muri bakagarawundi y'umutwe we amwumvisha ati hahandi hari za kirazira we kukubwira ko udashoboye ntabwo aba atari kirazira ahubwo niko kuri we ibyo ku bandi biracuritse ubwo abandi babyeyi bagera gutya bakakubeshya ko uri umuntu ushoboye kurusha abandi we yumvishijwe ko nta n'icyo ashoboye hagaragaye nanone usibye harimo ko afite yagiye yica ku bantu ndetse afata ibiro byinshi ndetse agerageza kurangiza ubuzima bwe ibyo ni ibintu biganisha mu cyo bita depresiyo yo ku rwego rwo hejuru noneho rero hakurikiraho ikindi gikomeye cyagaragaye ku gucika intege cyane ari byo ni guhora n'isheke guhora afite esitabiriti kutagira umusimamo kutagira ukuntu ahagaze mu mitekerereze bimutuma nta kintu abasha gutsinda cyane cyane ko afite ikintu kimukurura inyuma ibi rero ni kimwe mu bigaragaza depresiyo nibyo agahinda gakomeye akababaro agahinda n'akababaro n'umuhangayiko bikomeye aribyo twita depresiyo ariko kuko abenshi babyita agahinda gakomeye ariko si byo ntabwo waba ubyoroheje ibyo byaba ari nk'ibyo kuvuga ibyo kuri google ubundi ni ibintu bikuyemo ibintu byinshi kuko depresiyo ijyana na byinshi cyane kandi igaragara muri za turubure nyinshi ni ukuvuga ngo rero uyu mugabo uyu musore wagize ubutwari bukomeye cyane nyuma yo kugira personalite dependante ikigaragara ni uko harimo ako ka personalite dependante ngo hashobora no kuza kugaragara n'ibindi byinshi bigenda bijyana n'ibintu iwabo bagiye bamuremera bigenda bimugira gutya ku buryo atinyuka ubwo avuga ababyeyi be nta kindi kintu agamije ari ukugira ngo nawe asohoke muri ibi ngibi cyane ko ngo yanagerageje kwiyahura numva mu magambo make naba ngarukiye aha ngaha kugira ngo numvikanishe icyo numvise mu byo yavuze bikunda kubaho ku babyeyi bumva bakumvisha umuntu babyara umwana bakumva bamukoramo ngo icyo bifuza bakakirema mu kumurera muri uko kumurera kw'icyo gihe aho kumurera ibijyanye n'igihe arimo bijyanye n'urukundo akwiriye kugirirwa bitajyanye no kumubeshya nanone bo bakamurerera icyo azaba nabyo bakabivuga muri sansi imeze mu buryo buri bumutera ubwoba ku buryo buhagije bakeka ko bizikora uwo agakorera kuri ubwo buryo butangaje kandi bibagiwe ko hari ababyeyi babiri barerewe ahantu hatandukanye bafite uburyo bubiri bwo gutandukana wa mwana afite umurage icyo bita jenoside idashobora kubemerera rimwe na rimwe kwakira ibyo bintu nk'uko umwe muri bo yabyakira numva wenda nagenda mbisobanura uko bigenda biza kuko usibye n'ibyo ngibyo mbibona cyane mu makirinike mu makirinike psikoterapetike umuntu uza yarageze hariya yarinjiye hariya neza neza gusa kuraje yagize ubushobozi bwo gukora icyo bita mantalizasiyo na veribarizasiyo abasha kubivuga mu buryo bwe murakoze cyane urakoze cyane turaza kukugarukaho mu kanya wenda unagire inama uza gutanga ku bijyanye n'uburyo bwo kurera abana budashobora guteza ingaruka mbi mu mitekerereze yabo nawe turamugarukaho aze kutubwira ukuntu nyine yagiye abisohokamo yari anabitangiye mu kanya gashize wenda tubuze kugera n'uko ahagaze ubu ngubu ariko nk'uko mubizi iki ntabwo ari ikiganiro cyacu twenyine dufite abanywanyi b'ijwi rya amerika baba batelefonye bashaka kugira ibitekerezo batanga cyangwa se kugira icyo babaza reka ku murongo wa telefoni tubanze twakire adelin ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi rya amerika
amahoro cyane amahoro cyane ku ijwi rya amerika turabumva muherereye he hanyuma niba ari ikibazo cyangwa ari igitekerezo
odore bujumbura mu gace kivuye neza na neza ego komeza
ego pamela wasani bari kubera imwe burundi santiji ya amerika to tutakiyumva kuva aho baka imirongo bayugariye nashoboye kumva uwo uwo muntu ikibazo yagize mu gihe mu mu mushyize ku murongo urumva sinabitanguye neza ariko nagerageje kumva yuko yakuze ababyeyi bamubwira ibintu bitari byiza nibyo uragomba namutera intege aze arabivuga uko abyikuremo hama abashire kugira aze arajyana siporo kamwe byamufasha hama se mbaze umuhinga natwe twakuze twumva ababyeyi batubwira ngo wishe igikere umubyeyi arashobora gupfa cyangwa wishe umuserebanyi bagacika amabere biriya bintu nabyo cyangwa ukamubaza ati mbe mama wankuye he akavuga ati nagushije mu kanwa kibona biriya bintu nabyo nko ku babyeyi babibwira abana ese hari ingorane byabakwica cyane nabyo bananibagira nta kibazo ni ikintu agomba guterera no kubandanya mbwira umuntu kubera yabandanya azacinga abo ubuzima ni uko umuntu agenda ahura byiza na bibi niko bimeze mu gihe naho bayimubwiye ibyo ntibifuza ahubwo bishinzwe gufasha gukora kugira ushike babinobubereke yuko bihenze rero ngo ndabashimiye cyane n'iki kibazo cyane murakoze urakoze cyane natwe reka tugushimire uwuteye intege arakumva kandi n'uwubajije nawe arakumva mu kanya turamuha ijambo agusubiza ariko nanone ku murongo wa telefoni reka tubanze twakire claude ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika
murakoze
gerageza ariko ujya ahantu hatuje kugira ngo tukumve neza
nari ufite ikibazo nanjye uherereye he claude
ndi mu rwanda nari ufite ikibazo navuga ati hari igihe umubyeyi mbanje kwihanganisha umuhungu ariko wanyuze muri ibyo bintu navuga ati hari igihe umubyeyi nyine yabwira umwana we nabi nka gutya amagambo amukomeretsa ariko umubyeyi we hari ukuntu aba atabyitaye ari kugira ngo ari guhana uwo mwana ariko ugasanga umwana we bimugizeho ingaruka zikomeye nk'izo ngizo nk'uwo mugabo yari ari kuvuga ariko nanone mwibaza uwo muhungu ese umuntu afite kuzivamo ibyo bibazo ari wenyine cyangwa yaganirizwa n'abandi nkamubaza n'ibimenyetso by'uwo muntu uba ufite ibyo bibazo yatewe n'ababyeyi be bamubwira nabi mwibaza nanone ukuntu umuntu yabivamo nimba bibwirwa n'ababyeyi be ariko hari n'abandi bantu babibwira umuntu nka gutyo batari ababyeyi be nibaza ukuntu rero abo bantu nabo n'inyigisho umuntu yaba murakoze urakoze cyane claude ngira ngo nawe ibibazo byawe birajya ku muhanga turi kumwe hano mu kiganiro kubera ko Bruce we turaza kumugarukaho mu kanya ariko ngira ngo mwese ibyo mubaza ni ibifitanye isano n'imyitwarire dr albert gakwaya ngira ngo wabyumvise ibyo bibazo ko ari we barimo kubibaza
ikurikiye ariko icya dore hari ukuntu we yavugaga bikaribomba bikazana amajwi menshi nkabura ukuntu mbifata ariko icy'uyu mugabo ukurikiyeho uri kigali wenda cyumvise icya mbere yavuze yavuze ati bimwe ababyeyi bajya babwira abana bati umwana ati ese mvuka naje nte mwati nagucishije mu kanwa cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo yavuga ati mbega ibyo ngibyo nabyo bishobora kugira ingaruka bigira ku mitekerereze y'umwana cyangwa kumva umwana yipfobeje mu buryo nk'ubwo ngubwo
yego nabyumvise murakoze cyane
ushobora gukomeza ukabasubiza
nkabasubiza ubu nasubiza nonaha komeza rwose
mere kuri icyo cya dore cyo kibanje kunsetsa cyane kubera ko ni kenshi cyane usanga ababyeyi babuze uko babisobanura nibyo kandi koko burya natwe ntitwahora iteka ryose duhanganye n'ababyeyi ndavuga muri parantalise cyangwa muri sikoroji ya developoma ntabwo wahora uhanganye n'ababyeyi cyangwa se ngo nawe wibagirwe ko wenda uri n'umubyeyi hari ibyo uba uri kuvuga urugero natanga nk'amahano aba yarabaye mu bihugu byacu cyangwa se n'amahano ashingiye ku byerekeranye n'ibitsina cyangwa se kwicana ukareba nk'umwana akubajije ati nyogokuru ari hehe ni urugero rumwe cyangwa se umwana akubajije icyo kintu ukareba icyo imikurire y'umuntu ivuga ni uko uwo muntu ugomba kuwutungana nawe ukareba uko agenda yigishwa ibijyanye n'ubwonko bwe kuko hari amakuru ushobora kumuha akamubera ihwa mu bwonko kurusha uko wayihorera gahoro gahoro ukamuganiriza ibindi nongere ntange urugero twerekane wenda nk'abiga korowani cyangwa bibiriya bafite ukuntu bategura muhammed ari umwana umwana akagenda yumva mugenzi we umwana akagenda akurikiye mugenzi we wa mwana akaza mu buryo bushushanije bushimisha abana nibwo buryo bwonyine bushoboka gusobanura ibintu kandi ukuyemo ukuri nyako kuri atorose gushobora gutera toroma ku mwana ndetse n'ibyo ngibyo urumva byerekeranye n'aho umwana yavutse binyura mu bibumbikisho cyangwa se cyangwa imyanya ndangabitsina umwana ntabwo yakagombye kubona nyina ashobora kurangiriza aho ngaho ndibuka ko kera usibye natwe tubikoramo ubu ngubu tuba twarakorewe n'amanarize y'imyaka irenze itanu natwe yacu kugira ngo tubashe kubasha kuvura no gukoresha ubushobozi bwose dufite mu gufata ibibazo nk'ibi ngibi byo mu mutwe y'amaporogaramu aba yarinjiye mu mutwe akaderanje andi mu porogaramu tuba dufite yakagombye gukoresha umuntu ndibuka ko hari indirimbo yazajyaga ziyita kuri radiyo rwanda niga muri pirimeri mu bitaramo abantu benshi barabyumvaga tutaragira ubwonko bugira icyo bita semporizasiyo bwumva bwumva ibintu twakwita ngo ikirasembore ibintu imvugo ihishe imvugo ihishe noneho umuntu akaririmba ngo cya gikobwa nyamunini bakibwiye kurongorwaye kiraturika kirarira iyo ndirimbo ndibuka ko yarandizaga nareba na murumuna wanjye n'abandi bana duturanye twagiye kumva iyo radiyo turimo kumva iyo radiyo amarira twese kubera iki twumvisemo guturika gusa kubera ko n'igipirizo cyaturitse bikaba birarangira murumva ibyo ari byo sinzi na baro yaturitse bikaba biraturangiranye icyari kirimo kibabaje ni iriya toroma igipirizo cyagize uwo muntu yagize ntazongera kubaho nta kurira ntimwumvise ko yashwanyutse akarira yagize gutya harimo n'ibindi bizamo ngo utuntu ngo twari dufite ubuguru bunini ngo utundi ngo akada kanini ngo karasa ngo karaseka karaturika ngo kandi ngo ngo ngo kandi kabibonye karirukanka ubuguru buravunagurika bwose burangirira aho ngaho ngo ubushwiriri ubushwiriri cyangwa impaca ifite amavunja n'inzara zivuna ibikwasi ibintu nk'ibyo inzara zivuna igikwasi umwana wakumva igikwasi cye inzara zamushizemo ugasanga gutekereza igikwasi ni ugutekereza inzara zavuyemo niko muri za memuwari zacu tugenda twinjiza ibintu muri memuwari noneho ugasanga bizamuye ikintu kizamura cyakitiva imisemburo cyangwa intumwa ziganisha ku marira ari aho ngaho kubera ko umwana aba afite ka kababaro kari otantike ni ibyo rero ko kugira ngo umuntu amubwire ibintu bitari byo unabishyiremo na tarawuma wamuganiriza ku buryo umubwira ibintu bindi byiza ukamubwira uti ibi bintu uracyafite imyaka mitoya reka nzabikuganiriza ukamuha akandi kantu utubajije ikibazo cyiza ariko reka tubanze tuvuge kuri ibi cyangwa se turebe nk'aha ngaha ntumwageretse ntunamubwire nabi kuko icyo aba akubajije ntubashe kukimusubiza aha ndibwira ko hari uburyo bwinshi umuntu ashobora gukora atamubeshye akanamwakira kuko ibi ndahera ku bana babaza ababyeyi babo aho ba nyirakuru bagiye aho abavandimwe babo bagiye ndavuga ibi bikunda kubaho mu bantu bagize ibibazo mu muri jenoside mu ntambara mu biki n'umuntu umwana ko abandi bantu bafite ba nyirakuru twe tubigenze gutya umwana ufite imyaka ibiri cyangwa itatu n'itanu akivuga agahita akubaza ugahita ujya kumubwira ibya jenoside nabyo waba utangiye kumuteramo viyoranse n'urwangano rurengeje uruhagije naho iki ngiki cyerekeranye na n'ibyerekeranye no no guhangana n'ukuntu ababyeyi bareba ukuntu bajya batwara abana njyewe ahangaha ndagira ngo mbwire abantu iteka ryose iteka ryose twemere ko inaba ubwiwe uko uyibwiye kenshi kenshi igahoraho igeraho ikongera intansiti ijambo urimo kuvuga ndacyagaruka ku cyerekeranye k'ikintu kiba ihuye nacyo mu buzima kigeraho kigira ububiko kibikamo mu cyicaro cy'imitekerereze noneho kigana ku bwonko noneho kikazanahinduka naho uzajya ucyumva ukanagihumurirwa ukagitekerezamo ikibi kikagutera guhangayika niba utakibona ukumva aho gihumura kikagutera guhangayika kikagutera kugira icyo twakwita umuhangayiko ni nka siteresi kikagutera ubwoba ubwoba ibyo byose biba birimo ubwoba ni ukuvuga ngo rero ku mwana iteka ryose ifo niyo waba ngombwa kumubuza ikintu cyangwa se rimwe na rimwe kwapurika igihano kuko igihano ntabwo kibujijwe igihano kibi ni kiriya cya viyoranse n'amagambo mabi kuko ikintu kibi si inkoni ikibi ni ijambo ubwira umuntu kuko riragenda rikinjira mu mpande izo ari zo zose rigafata umwanya munini mu bwonko bw'umuntu bihora bita bikamugiraho in- ingaruka radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tu- i- mu kiganiro muri isanga turaganira ku magambo umubyeyi abwira umwana mu mikurire ye ashobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwe bwo mu mutwe abatumirwa wacu ni dr albert gakwaya i roma mu butaliyani na bwana bruce mugwaneza i kigali mu rwanda reka dufate akaruhuko gato turagaruka mu kanya nanone twakira abantu babiri ku murongo wa telefone
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo Eh, ariko abirasi bimuhumurwa mana shofe wenda unashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa twigendere kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
kombo taxi itujyane kwa marcel ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane kandi mbanje gusuhuza n'abatumirwa bacu b'uyu munsi Eh, barakumva ni ukuvuga ngo ndashaka kubaza dogiteri gakwaya ibibazo bigera kuri bibiri Eh, hari tuzi neza ko umwana kugira ngo azagire ejo hazaza heza hagomba kubamo no gucyaha umwana mu gihe umwana akoze ikosa none nkaba namubaza ni uruhe rugero umubyeyi ntarengwa atagomba kurenza mu gihe acyaha umwana kuko ntabwo ikosa umwana akoze iryo ari ryo ryose yakubitwa ikinyafu ahubwo hari n'igihe umubwiza umunwa kugira ngo abo doko wenda nk'iyo uri kumwerekera ibyo akora kavuga ati bigenda gutya bigenda gutya wenda abona kimunaniye urumva akimbaraga nkeya zamuntu ntikabura ati dore icyo kibwa wenda ibyo ngibyo nibyo twagarutseho none ni uruhe rugero umubyeyi aba atagomba kurenza mu gihe abwira umwana nabi icya kabiri eh, kubera n'amateka yabaye mu gihugu cyacu hari ababyeyi benshi eh, bajyaga bavuga mu minsi yashize ibijyanye n'ingengabitekerezo yo ku mashyiga ugasanga umubyeyi ahisemo kubeshya umwana agira ngo atabona yigira umwere ku mwana we kubera ko yishe abantu akavuga ati ese ubu mpangare mbwira umwana wanjye w'imyaka icumi makumyabiri ngo erega ngo impamvu mbayeho gutya ni uko nakoze ibi n'ibi agahitamo kumubeshya nyuma yazabimenya bi- amakuru yabwiwe n'abandi nabwo bikamutera ihungabana kuko ahita atangira gucira se urubanza akavuga ati burya wa mubyeyi tumaranye imyaka icumi fata nka papa w'inyangamugayo yakoze bikuru urwego ibyo nabyo bigahita byangiza umwana umwana mu bwonko none nkaba nabaza dogiteri ni ryari umuntu ashobora kubona ko umwana yatangiye kugira ikibazo mu mitekerereze ye kugira ngo atangire gukurikiranwa hakiri kare bitararenga urugero ese na- ni- ni ni uwuhe mupaka ntarengwa umubyeyi yakabaye agarukiraho mu gihe aganira n'umwana ese ni iyihe myaka umwana ashobora kubwirwa ukuri kose bakunze mu kinyarwanda hakunze kubaho kuzimiza abana burayi bakubaza ngo amakuru ati amakuru ni meza kandi imbe- inzara ikebamara mu by'ukuri naduha ishusho rusange y'uburyo umuntu yakabaye abanira abana kuko ikiganiro nk'iki kiba kije cyakakwiye kudufasha ku- guhita duku- dutangira gukumira ibindi byakwangiriza umwana eh, biturutse ku babyeyi No, ndumva ari icyo kibazo nari mfite urakoze cyane marcel reka tunakire jerome oh jerome ntabwo bikunda gabanya gabanya radiyo cyangwa uyizimye radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc reka twambuke tujye kwa dr albert gakwaya wumvise ikibazo cya marcel uramusubiza iki albert gakwaya uranyumva Eh, ndabumva neza ndabumva neza marcel abajije ikibazo cyiza- ibibazo byiza cyane bibiri Mm.
alo yego ye Eh, a- abajije ibibazo byiza cyane bibiri bigaruka eh, iki- a- ati umu- ni gute umubyeyi yakwitwara ku mwana ndi- wa- wakosheje wakosheje ko umuntu ni iyihe ni nk'ikintu ni nk'iyihe ni nk'uwo mupaka wagira kugira ngo ubashe kugira ngo umukosore kandi unamuremere ejo hazaza heza ibindi ngewe ikintu cya mbere nabasha kubwira abantu hari ibintu nsigaye nkunda kuvuga kubera ko kenshi ni uko ntabwo abantu benshi dusigaye twemera ko undi muntu hari ikintu azi yashoboye kubaho wenyine nk'ubu ngubu tuvuge tuti uyu mugabo ni umunyamakuru arabizi pe abifitemo igihe kirekire cy'uburambe mu kazi undi nawe nizi ibi ngibi ndabizi ekonomi umukontabure tuba tumuzi umuganga w'amenyo tuba tumuzi rimwe ariko mwagera hanze ugahura nk'umuntu wabisomye kuri google akaza akamuburanya bakajya impaka undi akenda kumera nk'umusazi ndetse n'abamekanisiye umuntu akakugisha impaka bimeze gutya ndagira ngo nongere nsaba abantu twongere twakire abo turi buri wese yakire ubushobozi bwe byibura avuga ati wenda iki kintu si nkizi ndakizi ariko nkizi ku rwego ruringaniye n'uru nguru kuko nkunda kubona cyane abantu benshi bahindutse abaganiriza abantu ku byerekeranye n'imirire y'abana ugasanga barashaka gukora ibintu nk'uko bo arakwigisha nk'uko bo bagakwiriye kubigenza ariko mu byerekeranye n'amasiyanse ntabwo ariko bigenda siyanse ya muntu umuntu biterwa n'ahantu yaturutse umuntu uko abaho ni urugo avukamo urugo ndetse n'umuryango abamo wa muryango abamo rero ukuntu wagiye umurema ntushobora kuza ngo uhite umukorera umwinjizemo ikintu ngo ugikore gihinduka nk'uko cyakagombye gukora ni ukuvuga ngo rero ikintu cya mbere cy'umubyeyi nawe hari igihe usanga afite kujegera uko kujegera yajegejwe n'abamubyaye nabo kubera kutabimenya ntabwo ababyeyi bacu bose ari abagizi ba nabi ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo nta mubyeyi ujya guhana umwana afite gahunda y'ubugizi bwa nabi ngo tugerageze rero turebe ababishoboye nk'uko umuntu ajya kwivuza muri jinekoroji cyangwa se mu kwivuza muri murandoroloji cyangwa se nawe agende arebe umuntu kuko nk'uko nguko muri ibi bihugu burya abazungu barabeshyaga sinzi niba mubibona barabeshyaga ndetse harimo n'abakibeshya abantu bo mu bihugu bya ogisida mu mbabare ndimo kugana kuri wenda birasa nk'aho binyuranye n'ibyo mwari mwiteguye kumva ariko ndagira ngo babwire ko ikintu cyagiye kigabanya muri ibyo ngibyo ni uko bagiye bakora ku buryo umuntu bamufasha uburyo bwo gukora isuzuma rye bwite arangije imyaka cumi n'umunani kugira ngo amenye icyo ashoboye aho yamugariye muri ya myaka ya mbere y'ubuzima kuko hari ibyo ababyeyi bamuhura nabo ndetse ukagira n'abo uhura nabo mu ishuri bakakumerera nabi cyangwa se mu nzira y'ubuzima busanzwe twese tukajya gukoresha iyo nzira ni ikintu gifasha kuko buri wese kiramufasha aha rero nagira ngo mubwire ko icyiza cya mbere umupaka wa mbere ni ukumenyesha umwana ni ukumuganiriza yakoze ikosa waramaze kumenya ko ugira umujinya uwo mujinya wawe uzamurwa n'akantu gatoya cyane cyangwa se ukunda kubyuka ubyukana imeri imeze nabi iyo imeri ntijya ibyuka imeze nabi ni uko haba hari ikintu kikurimo cyakinjiyemo kera cyongeye kikabyuka ya kamere mbi ikongera ikakubyukana ikakumerera nabi ukaba wakwahuranya ibikuri iruhande ibyo ari byo byose ni ukuvuga ngo tumenye iteka ryose aho tugarukira twebwe ubwacu ndetse n'aho tugirira umujinya kuko umwana iteka ryose ku myaka ibiri n'igice aba atangiye guhinduka umuntu uhinduka ikigenge ashaka ku atangiye kubona ko ari we wenyine ubaho ashaka no kubimpoza ibyo ari byo byose kuri iyo myaka ibiri n'igice tumenye ko abana babeshya birengeje ibihagije nta kana katabeshya barabeshya barabeshya kandi babeshya bashaka kumvikana bashaka kubana natwe mu buzima bwa buri munsi bashaka rimwe na rimwe kutumerera neza ndetse benshi banashaka kutu usa nkaho none ibyo bintu tubimenye n'umuvumbura ntumwahuranye kubera ko bigeze kugukubitira cyangwa kuguhondera ko wabeshya uba ufite imyaka cumi n'ibiri cumi n'umwe cumi irindwi n'ingahe umenye igihe urimo nawe ibyiza byaba ibyo ngibyo nibwira ko gucungana no kutanavuga amagambo kuko amagambo nicyo kintu cya mbere kibi kibaho kibaho imbere y'umwana umwana iyo umubwiye ijambo haba icyo bita kodifikasiyo na kodifikasiyo ukaba umuhaye igishushanyo mbonera cyo kuzitwaramo ndetse kizanagenda kigasenya umutuzo w'imbere mu muri we wa mutuzo w'imbere muri we iyo washwanyutse ni ukuvuga ngo ngo n'umutekano we uba washwanyutse akaba umuntu ugomba kwiyomeka ku bandi cyangwa ugomba gukora ibindi bintu cyangwa se mu gihe cy'ubugimbi aho azaba yarahindutse ashaka gukora ikiriyo cy'ubwana bwe agatangira noneho ubuzima bw'umuntu mukuru ashaka n'uwo azisesha nawe wowe ntiyongera kugushaka kubera ko hari amagambo wamubwiye yagiye amusenya amwica amucisha bugufi ngira ngo nibyo byabaye kuri Bruce mukanya turamugarukaho tumuhe ijambo adukomereze kuko yayigeze kuvuga ati nageze ahantu nsa nk'ababyeyi nk'ubashyize ku ruhande ndavuga ni reka mbe mbihoreye kuko barimo baransubiza inyuma
byerekeranye n'abana bagomba kubwirwa ibintu hari imyaka imyaka hagati y'irindwi ni ya myaka umuntu atangira kwigamo imibare niho ngewe nsigaye ngeragereza kwigisha ya mibare uvuga uti mvise kane gatanu uteranyaho karindwi nkakuramo kangahe ni ukuvuga ngo guhera aho watangiye kwigamara buryo ubwonko buba bwaratangiye kujya bubika bukanabika ikintu mu mutwe kitari aho ngaho bukanabika na wa mubyeyi bukanabika n'amakuru ukanabimenya ko wabibitse icyo gihe rero ushobora gutangira kumubwira aba bantu bagiye mu ijuru aba bantu bakorewe ibi ngibi ahangaha havuka umuntu kandi umuntu avukira muri uru rwego ukagereba uburyo bwiza bwawe nk'umuntu mukuru wabwira umwana utiriwe ushyiramo ibitsina utiriwe ushyiramo kwicana utiriwe ushyiramo nawe ibyo wakoze bibi bishobora kumuhindukirisha ipfunwe rihoraho mu buzima bwe kuko nongere mvuge ko mu myaka y'ubugimbi niho umuntu atangira kwiremera uwo ari we niho atangira kwibona ari undi niho atangira no kubona ikintu kitagikontororeka ikimashini gishobora kuguruka ariko kitagira afite ahandi rero kugira ngo ndetse nk'urangiza nagira ngo mbabwire nongere ngaruka ku cyerekeranye n'ikintu cyo gusa no kwitesha twese nta muntu usa n'undi nta n'ukora nk'undi ahubwo ikiriho ni ukugerageza gukora ku buryo ahubwo twazasanya ntabwo umuntu yaza ngo akubwire ngo ibintu bigenda gutya inzu zose zigomba gusa gutya ibyo ntibibaho ntibibaho nta muntu ugomba gusa n'undi nta n'ugomba kwigishwa ukundi agomba kumera ahubwo ugendera ku masiyansi akakwereka ko ku myaka iyi n'iyi kuri iki n'iki ingorane wahuye nazo mu buzima kuko mu myaka itatu n'ine umwana agira ikibazo cyo gushaka gufata mama we cyangwa papa we nk'umubyeyi nk'uwo bakundana ntabwo rero ibyo bintu bimurekeye bibura kuzamutera ikibazo kuko iyo umurekeye ko uwo mwana amera gutyo ugomba kubimubwira cyane cyane ahantu avuga ababyeyi bakunda kurera abana bonyine iyo uretse uri umudamu ufite abana b'abahungu cyangwa umwana w'umuhungu umwe neza neza ukamureka ni ibintu biba bikomeye akahora yumva ko wowe ushobora kuba uri urukundo rwe no no uri urukundo rwa papa we ntabwo uri urukundo rwe n'umukobwa nawe ni urukundo rwa mama we isi agomba kumubwira gutyo bigenda bibagarura mu murongo ntibibababeshe muri kompusiyo murakoze cyane ndagira ngo mbahe ijambo mbasubize ijambo urakoze nawe reka amasaha aragenda yihuta ndabona dusigaranye iminota cumi n'itanu reka tugaruke kwa bwana bruce mugwaneza noneho ase nuduha igice cya kabiri ari nacyo ngira ngo cyo kwanzura kubera ko amasaha arimo kugenda atubwire uko yasohotse muri icyo kibazo bishobora no kuba byafasha abandi bari mu kibazo nk'icyo ngicyo Bruce Mugwaneza niba unyumva
yego murakoze sinzi nimba mbere ko najya aho ngaho nashaka kuvuga ku bintu bimwe na bimwe bavuze mu kiganiro nimba nta kibazo
uvuze ngo
mwarimu mbaze nimba nta kibazo mvuze ku bintu bimwe na bimwe bavuze mu kiganiro cyane cyane mu bintu byo kubwiza ukuri abana cyangwa no guhana abana komeza rwose
ikintu cya mbere iyo bigeze mu kubwiza ukuri cyangwa kumenya ukuntu usobanurira abana abana ibintu bimwe na bimwe cyane cyane nka sekise cyangwa ibintu bijyanye na viyoranse n'ikintu ngewe iyi ni inzu ni opinion yanjye personel ariko ndakeka aba ari byiza kubwiza ukuri umwana ushobora kubimubwira utabaye agresive cyangwa utagiye mu madetaye akomeye cyane ndetse nk'ukuntu abana babereka amafilime bakabereka amafilime arimo imirwano ariko imirwano bagakuramo amaraso bagakuramo ibintu nyine biri traumatiza ariko sitire bakabereka ibyo beretse n'abantu bakuru nyine tu ni nacyo kimwe umwana umusobanurira ibintu bijyanye na sekisi cyangwa n'ikindi kintu hari uburyo wabimubwira umubwije ukuri ariko nyine bitari turumatiza nyine bitarimo bya bintu birimo bya bintu atari buze kumugora kubyumva sinzi nimba biri kumvikana ndi kuvuga yari amaze kubivugaho mu kanya dr gakwaya avuga ati wa- u- ubimubwira mu buryo bu- bu- buziguye
ya mu buryo we yabw- yabyumva nyine ariko ukamubwiza ukuri kuko naho ubundi iyo ushatse kumuporoteja cyangwa uka- ugashaka kumubeshya amaku- ayo makuru azaya- azayabona n'ubundi diferanse ni uko azayabona mu bantu nk'i- nk'abana b'inshuti ziwe cyangwa kuri tewe cyangwa iki kandi ntabwo uzaba uzi ukuntu bizaza bimeze nyine tu bishobora kuza bi- bi- biri biri destructive bi- bi- biza- biri muri fome yawe yamusenya kugira ngo imwubake cyane cyane nk'abana baku- nk'abana b'abakobwa bakurira muri famiye i- iba- ibafunga iba- ibafunga cyane itabemerera kwiyegisipuresinga iyo bageze hanze bagorana n'abak- n'abakobwa bagenzi biwe babijyamo batazi ibyo bari kujyamo ugasanga banafashe n'amadesiziyo atari meza nyine ashobora kugira konsekansi ziri peremana mu buzima bwabo so kuba ni byiza gu- gushaka guporoteje umwana ariko hari hari revo bigeraho iyo protection iga- igaproduza resulta iri iri itandukanye n'icyo washakaga And ahangaha nko mu rwanda uza- uza- biragaragara cyane usanga nk'abakobwa benshi batwara amada ari abakobwa cyane cyane bakuriye muri famiye zi- ziri conservative zi- ziri ziri controlling nyine tu ko bagera hanze bakaba nti- bat- batazi ibyo bari guhura nabyo ugasanga ntabwo bazi n'ukuntu bajira n'amaemosiyo amwe n'amwe Mm, baciye ikiziriko
eh, baciye ikiziriko kubera ko ah, burya hari ikintu bita importance importance agaciro duhereza ibintu iyo ikintu bakikwimye mu buzima bwawe bwose ukura wumva ko ari ikintu cyahatari ukumva- ukagihereza agaciro gakomeye cyane which means ugihereza controle ku buzima bwawe kitari gisanzwe kitari gikwiye kuba gifite nyine to Eh, naho ngaho bihera ku- muri ya mabanga muri ya kwa kwa- kwa kutari kutari k'umuntu ngo agere a- a- a- abeho ubuzima bwiwe agere amakinga amakosa yiwe cyangwa anige mu- mu- mu bikorwa byiwe none ugasanga cya kintu kibaye ikintu gikomeye cyane niyo ni nayo diferanse uzabona nyine ku mafamiye aho abana bakoze bab- babarekura na famiye bakoze batabarekure ngiye kubihano ngiye ku- kuri nza kuri punishment twebwe twarakubiswe nanjye narako- njye narakubiswe cyane akantu gatonya ishati ishati imyenda mu kabati ntabwo izinze natinze gutaha cyangwa nabonye amanota mabi buri buri buri kintu cyose cyabaga barankubitaga nyine to And, mm, barankubitaga ariko at the end of the day ntabwo numvaga ni- n'ikintu nakoze koze ntabwo ari nk'abo babanza bambwiraga ngo nakoze kino kintu banza bakankubita oya, ba- bahitaga bakubita direkita makoze kino kintu ntabwo ari byiza baragukubisa ariko wowe ntabwo uzi impamvu bari gukubita noneho bikagera ahantu ugatinya gukubitwa ariko ntutinye konsekansi y'ikintu urimo urakora gishobora kuba ari kibi gishobora kuba ari kibi icyo kintu ariko kubera ko bagukubita batabanje kwedicatinga ntabwo umenya impamvu bari gukubita nta nubwo u- wowe ubwawe muri wowe ntabwo ukura nyine tu kandi n'izo sisiteme twaba twari twarizibona Mm, nyemerera nyemerera gato eh, tu- dufite abantu babiri twihuse vuba vuba twakire steve na teofile duhereye kuri steve eh, ikaze mu kiganiro muri sanga nyarutse kandi
murakoze Mm.
Halo.
turakumva steve nakurikiranye eh, nakurikiranye ikiganiro uhereye aho cyatanguriye Mm.
nanjye nagira icyo mvuze ku kuri icyo kiganiro kuri iyo myifoto y'ababyeyi usanga baza barabwira abana amajambo ah, yo kubatesha agaciro yo kubasuzuguza biragira ingaruka n'ibyo ku mwana kubera yuko ubwa mbere acakura mu myumvire yiwe aguma yisuzugura yigaya ikigira kabiri nacyo oh, acagira ubwoba agumana ubwoba yuko novuga iyo nk'imivumo umubyeyi aguma amubwira ibyaha bimubako hanyuma kandi nogaruka ku babyeyi ababyeyi kubera yuko hari ibyo usanga bigira ugasanga niko ameze ni ububi bwiwe niko ameze cyangwa ugasanga ntibabanye neza n'uwo bubakanye hanyuma agaca ashaka kubita ku mwana niko nobivuga urakoze cyane Mugabo gusa nk'uko mwavuze mwavuze yuko umuntu umwana aba afite imigisha yiwe amutuka agira gute azobaho kuri imana yamuteguriye hariho ibyo amubwira ibyo bamutuka bitamubako urakoze cyane steve reka twakire na teofile
ariko jewe konegisiyo zimeze nabi cyane sinabumva neza cyane sinzi ko muri muntu turakumva neza rwose nyarutsa amasaha aradusi- aradusiga
jewe akabazo nashaka kubaza uyu muhinga mwari mwatumiye ni uko ha- bihise igihe u- u- umwana ukamwihoza ntagire ibintu byinshi mu- umubaza ukamwihoza muganga ntumujye kure sinzi ko n'icyo gihe hoba hariho ingaruka mbi zotuma uyu mwana azokumva nabi akizokura nabi aka- akabaho matubure mantare azoba mu mu- mu minsi n'imbere nicyo nari nashatse kubaza niko njye ntabyumva neza cyane ariko naza kubisoma nta ngorane Eh, ni ukuvuga akubajije ikintu ntukimubwire urabaza niba byamugiraho ingaruka
Ma- muvuze uti umu- akubajije ikintu ukamwihorera ntukimubwire urimo urabaza niba hari ingaruka byamugiraho
Eh, ukaba- ukajya kure ntu- ntubiyegeze cyane ariko muri kumva ntizirabaza amajambo menshi ukabareka kuko izi ingaruka mbi n'icyo gihe zosa ziri zibaho ariko sindabumva na gato yagiyewe sindabumva na gato kabisa oya twe turakumva teofile urakoze cyane kuri icyo kibazo mu kanya turaza kumubwira gusubiza ariko reka dusubire kwa bruce mugwaneza niwe wari ufite ijambo hanyuma ah, kuko turagenda tugana no ku musozo bruce niba eh, hari icyo wenda kuvuga muri iyi minota ya nyuma ijambo ni iryawe hanyuma tukaza gusubira kwa albert mu kanya
Eh, murakoze Mm.
Eh, nda- n- nagi- nuze nk'uko nabivuze ubwa mbere hash- hashize nk'imyaka itatu nabonanye n'umu- nibwo bwa mbere nari mbonanye n'umuganga wo mu mutwe umupisikologe noneho tuza gusanga ko mfite ikibazo cya cya self confidence cyo ku- cyo kutizera cyo ku- cyo kutagira confidence muri muri njyewe bivuze yuko numvaga ko ikintu cyo- buri buri gihe ko njye- akazi akazi nkora ndi umuntu ndi umuwedi developer nkora nkora ama website And hari igihe umukiriya yazaga akambwira ngo mukorere website runaka mu mutwe ijambo rya mbere ryazaga mu mu- mu mutwe wanjye yabaga ari oya ntabwo nabishobora Nka- nka- nka- swati nkavuga ngo ntabwo mbishobora cyangwa nkavuga ngo ntiweze undi muntu muvugana mbese nkareba izindi impamvu zose zasho- za- zatuma ako kazi ntagafata kubera ko numvaga ko ninagakora ndazagakora nabi hanibagirwa yuko ako kazi atari ubwa mbere ngiye gukora kandi n'ibintu nakoze mbere byari byiza ariko nkumva nyine ko i- i- icyo gisubizo cya nubwo cya oya ntabwo ntabishobora yabaga ari otomatike ako kanya kandi byabaga ari ibintu nyine numva byatangiye kuva kera cyane aho nta confidence niyumvagamo nyine to hari amaporutinite menshi cyane namisinze hari ibintu byinshi cyane byagize ingaruka byangizeho ingaruka kuri ku- ku buzima bwanjye buri porofesiyoneri n'ubuzima buri perisoneri Mm, ni ukuvuga rero ko Noneho bya- watangiye kubisohokamo ari uko utangiye kubonana n'umuganga
Eh, ubu nyine yari etape ya mbere Mm.
maze kuvugana n'umuganga ntangiye kwan- mbere nari nzi ko ndi depre- ndi depressed ariko kuko mfite mfite depression iri chronique iririye n'amahormone kongera ADHD ariko ntabwo nari nzi ko hari na connection ijyanye na trauma na trauma nakoranye nazo nyine tu- z'ababyeyi igihe nabibonye ubwa mbere n'igihe ba- baritwicaje njye na papa wanjye umutantine ya- ya- yaritwicaje njye na na- na- na papa ah, baratwicaza baratubwira ngo tuganire nyine ariko papa ara- aho ahita avuga nyine ngo nzahora nkubwira ibi- ibibi ibibi byawe ntabwo nzakubwira ibyiza kubera ko ngo ntabwo ndi inshuti yawe nyine ngo ndi umubyeyi wawe kuri we yabivugaga ubona nyine ko nta kibazo mfite yumvaga ari mu kuri yumva arimo Ariko- kukugirira neza ntamenye ko Mm.
arimo kukugirira nabi Eh, njyewe nk'umwana wiwe ikintu cyonyine nashakaga ni uko yambwira ngo i am proud of you cyangwa ndakwishimiye cyangwa Unteye ufite ahantu ishema.
wageze mu buzima bwawe kugira ngo numve ko ibintu u- ibintu ibintu nak- nanyuzemo mu buzima bwanjye nta bita- bitapfuye ubusa kugira ngo numve ko hari ash- achievement n'imwe mfite cyangwa iki Na- nari nabaga ntegereje ko ambwira at least nyine ngo ndakwishimiye wa- wako- ha- ndakwishimiye ndi proud of you ibi- ibi ibi ngibi n'ibi n'ibi ayo magambo sinigeze nyagira mu sinigeze nyagira nyine tu ahubwo amagambo nagiraga ni yandi yani ari negative yimfosingaga yuko ndi incapable nyine tu Mm, so byageze ahantu nyine kuko twarabanaga icyo gihe mpitamo kugenda kwibana noneho nahitamo nyine kumukura ngerageza kurekeraho kurekeraho gusika ingano ze atansiyo yiwe na acceptance yiwe urazibukira kugira ngo- uravuga uti yanyemera atanyemera reka mbizibukire Eh, kubera ko inshuti zanjye zarambwiraga ngo ngo uzi kwandika uzi akazi kawe ukora ugakora neza mbese inshuti zanjye zambwiraga ko ndi capable nanjye nabireba nkabona ko ndi capable koko ko hari ibintu byinshi ushoboye nubwo rimwe na rimwe nidu- nidutaga nyine yo rya jwi ry'iyo ryagarukaga mu mutwe wanjye so ndavuga ngo reka ngiye kwiyitaho ngiye kwireba ngiye kugerageza kubona agaciro kanjye ubwanjye nge- nige no kwikunda koza nariyangaga nyine ntabwo nta rukundo nari- nari nifite numvaga nta- ahubwo numvaga iyo uwo- iyo umuntu ambwira ngo ndi mwiza cyangwa ak- akambwira ko ankunda numvaga ari umusazi nyine tu- nari- mu mutwe nabitekerezaga umuntu nkanjye wamukundira iki ko na- ko ntacyo ndibyo n'ubundi so na- na- nafashe urwo rugendo nyine rwo kugerageza kwikunda ubwanjye no kwiyakira ubwanjye byatangiye nyine aho ngaho mvuga ngo ngiye- ngiye kubakuramo ubuzima bwanjye nta kintu kibi nzavugaho ntabwo nzaba- nzabanga ntabwo nzagira icyo ariko na- ngiye- ntabwo nzongera kwemera yuko bakontorora ubuzima bwanjye ko ko mbese agaciro kanjye ninjye nzakihereza ntabwo ari bo bazakampereza Mm, uhita uvuga uti buri No.
kibindi Mm.
giterekwa ku yacyo ndiba ufata umwanzuro utyo hasigaye iminota ine gusa reka tujye kwa dr albert gakwaya tukure icyo usubize kiriya kibazo bari babajije unakora umwanzuro kubera ko iminota dusigaranye ni itatu n'igice albert gakwaya
ya mu- mu- murakoze cyane eh, ibi- ibi- ba- ibibazo ubu babaje ngo byerekeranye n'uko ngo bana ngo batabwiwe biriya bintu eh, bi- ndumva nabibumbira hamwe ku byerekeranye n'u- n'ibyo na na Bruce yaravuze Bruce buriya eh, so, kuguca intege mu byerekeranye na sexualité nyine en fait ndi- ndi n'umusexologue eh, clinicien Eh, ntabwo i- ikigero cyose cy'umwana kigira ibyigirwamo Eh, kigira ibyo umu- uburyo bamuganirizamo ntabwo umuntu ashobora kwiyemporoviza eh, ngo akore eh, ibintu bitangaje ngo aze abwire umwana ngo ibi bintu wenda ukuremo ibi ngibi hari uburyo buba buzwi eh, bugabanya amasura azinjizamo ikintu bita representation mentale ishobora kuzahinduka dangere kurusha uko wanamwihorera kuko uburyo bw'umuco w'umunyarwanda wari ufite ukuntu bitegura ariko harimo uburyo ubu ngubu na sexualité bataratangira kuyitegura wenda cyangwa se banatangiye kuyitegura biri mu nzira ariko bizakora ku buryo bimera nk'iby'ahandi utwana twose tukaba tuzi ibyo bintu gusa ikiriho ni uko no mu isuku no mu ki byose bitegurira umwana ko ari umukobwa bitegura umwana ko ari umuhungu ibyo wenda tuzagira ikindi kiganiro kuko ibi ngibi birakomeye cyane Eh, ni naho bikugutera indwara zo mu mutwe ubu niyo yavuze ngo deturubure mentale hari igihe biba bikomeye hari igihe bigutera u- u- kujegera cyangwa se guhanga kugira susceptibility yo kuzagira iyo ndwara cyangwa se kuzagira indwara mu by'ubwabyo ibyo rero nari uburyo bwinshi ku- bu- nababwira gukubita umwana guhuhana umwana ni inzira dukwiriye kugabanya kuko babyita passage à l'acte ni uku- ni nko kuvuga ngo na- ni nko kwiyahura nabyo ni passage à l'acte ni ukuvuga ngo ni ugukora igikorwa kijya direktoma kirenga mu magambo kikajya ku- ku nkoni ni ukuvuga ngo kikajya ku, ku, ku kintu kibabaza icyo kintu twagakwiriye ku- kureba ukuntu tukigabanya aho kugira ngo tugikore tukabanza kwigisha umwana icyagakwiriye gukorwa mu magambo make rero eh, eh, kuko ibi byose iyo utabikoze ukamuremamo ubwoba ukamuremamo iki- ikimenyetso aho kugira ngo umuhe icyo bita kumushimira bimukorera byita za i- i- za fonction de planification intrapsychique amakonsantra kwihangana gu- gukurikira no kugira gute byose bigenda bipfa ibindi na- nagendaga narebaga eh, u- sinshaka kugira icyo mvuga ku byerekeranye n'umu- n'umuganga bakorana ndetse na relation therapeutique bakorana na na Bruce icyo mvuga ni uku- cyane ni uko ari byiza cyane kuko yagiye kubikora yewe ndabyemera ikintu cya mbere wakoze ni uko wafashe icyemezo cyo gushaka ubufasha Eh, ndetse nta n'ubwo uramenya aho bigeze sinzi imyaka mumaze nkurikije imyaka ufite numvise ufite n'igihe umaze ndibwira ko uh, usigaje igihe kirekire uzavumbura byinshi kandi azagufasha Eh, hari byinshi bikwiriye kugira ikiganiro kibaye gitoya murakoze cyane reka Urakoze ntangirize hano ngo cyane.
nuko mukongere- urakoze Eh, cyane dr albert gakwaya kandi wakoze kwitabira ubutumire bwacu mu kiganiro muri sanga urakoze nawe bruce mugwaneza kwitabira ikiganiro muri sanga nshimire cornelius na fatu arimasi karara twari kumwe hano muri studio ya karindwi washington dc jya kuri mikoro mwumvaga ndi jeffrey mutagoma turasubira mu kanya isa kumi n'ebyiri mu makuru